dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne karekezi urakoze cyane nanjye reka ntangire nsuhuza abadukurikiye ku ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyo kuri uyu munsi cyakomeje kureba ahanini ku ngaruka z'imibano ikomeje kuzamba hagati y'u rwanda na uganda ubusanzwe ibihugu byamye bisangira akabisi n'agahiye mu bihe byatambutse mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwafashe umwanzuro wo gukumira abanyarwanda bajyaga muri uganda kuko ngo rwabonaga ko bamwe muri bo bahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo bagafungwa abandi bakicwa nta mpamvu zigaragara rushinja kandi uganda kubindiriye abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida kagame bamwe muri bo bahoze ari inkoramutima z'akadasohoka mu butegetsi bwe si ukubuza abanyarwanda gusa kujya muri uganda ahubwo habayeho no gukumira bimwe mu bicuruzwa byavaga muri uganda ntibyongera kwinjira ku butaka bw'u rwanda ibyo byagize ingaruka kuko ibiciro kuri ibyo byazamutse mu mwiherero w'abategetsi bakuru mu rwanda wabereye igabiro ku kwezi perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko imibanire mibi y'igihugu ategeka na uganda yaba imaze imyaka makumyabiri isaga ahanini ngo uganda yamye ishyigikira abashaka guhirika ubutegetsi bwe ni ibirego ariko uganda itarasubizaho mu ruhame nk'uko u rwanda rwabigenje mu ibaruwa perezida yoweri kaguta museveni utegeka uganda bivugwa ko yandikiye mugenzi we w'u rwanda paul kagame ahakana ibyo birego avuga ko ahubwo hari amakuru agishakisha ku banyarwanda bashaka guhungabanya umutekano wa uganda kandi ko azayatangaza yayaboneye ibimenyetso simusiga n'ibaruwa yazamuye impaka ndende cyane ku mbuga nkoranyambaga ikiganiro cya none mu ngaruka twibandaho ni uburyo bamwe mu banyarwanda bakumiriwe batabyihanganiye bagahitamo guciza ubusa mu bajya uganda abatamenyereye hari ababambutsa bakabaha amafaranga mu kureba uko ibyo bikorwa turatemberera mu karere ka gicumbi gahana imbibe na uganda n'ubusanzwe hakunze gukoreshwa n'abanyarwanda bajya uganda mu gushaka imibereho bajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba ndararuka njye buganda ndararuka njye buganda
igice kinini cy'iki kiganiro nubwo ari kigufi kiriharira urugendo rw'amasaha abiri n'igice twakoze n'amaguru tureba uko bikorwa muri kumwe na erika bagira ubuso ubahaye ikaze reka ntangire mbumvisha uko nishyize mu mwanya w'abashaka kujya muri uganda ariko nkaza kuzitirwa n'uko nta munyarwanda wemerewe kujyayo
mwaramutse se yego amakuru ni meza Eh, ndi kujya rweme Mm.
umuhanda ni uwuhe reba ngugu Reba- reba ngugu eh, eh, ikikamira aho ya ngugu ngugu ngugu ngugu ni ukuvuga ngo ndatambikira ahangaha Eh, kuba tu- wowe tuno mu bu- ni kunuye
Eh, wowe uri umugandekazi Eh, ntabwo uri umunyarwandakazi awe ni umushuma wo kuza ngaho reka nkomeze rero ye komeza mwebare Eh, Eh, murakoze eh.
ikigaragara cyo mu tuyira twibusamo abanyarwanda bakunze kwifashisha bajya muri uganda mu bikorwa bitandukanye cyane mu gushaka ubuzima nanjye muri kamwe mu tuyira tw'ubusamo duhana imbibi n'akarere ka gicumbi ni ku ruhande rwa uganda nanjye ngezemo ntawe uri kunkumira gusa ndagenda mvugana n'abantu batandukanye abo bantu batandukanye rero numvise ari abanyayuganda muri aho amakuru urakomeye se ndakomeye tu Mm.
ndetseho njye ndi umunyarwanda aha mpagaze nshaka kujya uganda biri bunyorohere birakorohera biransaba iki ahantu uzi uri kujya uba urahazi nshaka kujya i kabare ariko ntabwo byemewe kuba nanyura ku mupaka
ha ubusa n'ibiri ubusa bw'umuntu wo kugucishaho arancishaho ku buntu biragenda bike urashaka kurira igatuna urashaka kurira he igatuna se ubu ntitwahataye twanagucishiye hano ugafata igato wowe uri umunyayuganda aha ndi uwa hano mu kane kandi uba umunyarwanda nanjye ewe uri umunyarwanda okay ubwo nakwishyura angahe
si imitwaro ibiri se imitwaro ibiri ubwo ni ibihumbi makumyabiri by'amanyayuganda sibyo eee ubwo makumyabiri by'amanyayuganda cyangwa by'amashiringi n'ibihumbi bitanu by'amanyarwanda ntabwo cyishyuye hano yuko niyo duce uzi ko batubujije imipaka ugafata igatono ukifatira imodoka ukigendera naho iyaha ni iya kure iyaha ni kure cyane n'aba ni abanyarwanda bose yego yego uraho Yego, ni umunyarwanda eh, inzira zimeze zite siti bari nta kibazo ateye we yanayenda ngo atembere katono yarabiragwene ngo naza akabari rwene hari abantu bari kubakumira se woya Naba- n'iyi gato niyo wagezeho nta muntu ukumira kiretse hano mu rwanda gusa harimo kujya heza ngiye kabara bityo kandi nta kibazo nahuye nacyo ntacyo pe hate ntanayenda ngo umutoza wabo hekwa bariho yarabira ubwo bari kumbwira ngo kugira ngo ngereyo biransaba kunyura utuyira two twapanya nyine oya nyine cyama nyisize eh, nga karaba umuhanda karaba umurido wanateza uko uri kubimanya wapi tukuraba ngene zapanye uganda yoti bakakwata ikibuzo kiri kunuye umu rwanda ese hari ujya hari ujya gusurayo arabona ari ngiye gusura ngene ngwayicire gwene tari kuwatapishe kamwe sayo
tibaramuzimbe rwene nta basirikare b'u rwanda bariya bahari abapolisi Nabahari. Abasirikare b'u bakamuteganisa Rwanda se bamanuka bamanuka epfo
nge murabyaha kwate gwene hatiya yaba aragenda umurajya hasiriye aho bari gutekera ubwo kubaha awabeje hatari abapolisi eh, bahurira barabe bati ngeno yakakwate piki
wowe ugenda nta kibazo Eh, bari abapoli- Nta kibazo mfite.
bari Sisi ngiye abapolisi kumupaka.
nyoki mbangire bagwene bamukwata ntibamwiba abapolisi bagwene aho bakubwira bo bagufashe bakamenya ko uri gukizapanya uri umunyarwanda barakwiba eh, niyo mpamvu nashaka ngo ngewe nkucishe iyaha igatona nore akatona kuno muhanda nyabagendwa Eh.
ayitembere motoka ayigendere Arabanga.
n'inkumina araba nanimukira ikamyo hano yakwata wabuhekwa eh, turi cyangwa se kuhamanya uca ahangaha baku- Eh.
bagucisha ahangaha hejuru ufate kwa buhekwa tumanuka Umanuka igatuna ga- ho ugatura.
nta polisi wahura nayo ngo igufate ngo ikwibe ariko hano bagucakiye n'utwo ufite twose bagira iki baradutwara niyo wabaza icyaba cyiza si uko twacaha wenda kumurajya kisasa aha kizasa titwatora yuriye umuhanda guri gushuma wabuhekwa gukakwata amayengo Eh, niho ndamurabye ni inzira yapfe turahita tu- twakora murabe kabindi Eh, Eh.
kabindi nka ehe aha tushume turi gukwata amayengo akonka mayengo utamuhiseyo ngo hari umusirikare ntibamwita sema ni mumanya ntabwo ari umusirikare ni umuntu wigize nka mayibobo wiba abantu gusa Iyo agomba- Aa, ni umuganda ariko we mfite aha- ntwaye kahari akatuna nayigira no mu nawe kabara urabona, niwe tuzabyina.
mutegere motoka Eh, njye iwamukwagira ndakuzanira imodoka ihita igutwara okay njya gushiramo bwabo
ubu nta musirikare ushobora kuza kureba abari ningo gutoroka naba mfite kanyango bunyinywera hano okay mwana ngo urarya ikijumba cyokeje baramutse
ndabona wajya ikijumba cyokeje njyewe se oya, haracyari mu gitondo ugendere none se iyi mirima yo mu bugande muba mwarayatishije murayigura barakugurira ariko no bamwe banagura Eh, ubu ibijumba mwabyokeje ryari niho bari babishyizemo none nabwo mwari mwaratishije okay none se uretse genda gakeya tunaganira turagenda mu bisambu gutya gusa oya hari akayira turi gucamo hano.
hari abantu ukunze kwambutsa muri ubu buryo Eh, ariko mbaba n'abateye ruburiya mu gishanga kiriya sinzi nimba uhari Wowe ni ubwo uko buri muntu ugenda- aguha ngaha ngahe
biterwa n'uko ateye Eh, hari abo uba wambukiriza nk'igikapu iki hari n'igihe ashobora kuguha ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu naho wowe nitugera i buganda ntuvuge menshi wiyicarire eh simvuge menshi niya- niyicarire ariko se ibi bintu byo kugira ngo munyure muri izi nzira mwari mubisanga nka byari bimeze bite twe ikibazo ni icy'imipaka uzi ko bayifunga ubu n'ibishyimbo iyo utwikoreye uducisha zino panya
eh paka igihe bazafungura imipaka niho tuzaca mu nzira nyabagendwa eh none se mubona byarabahombeje byarabunguye byagenze bite byaraduhombeje none se iyo ufite udushimbo two ukatujyana amagendo waratwihingiye singorane cyangwa bumwe banagufata bakabikwambura bande babikwambura abanyarwanda bakabisubiza mu rwanda
none ahantu tugiye ah, twari turi hano ku butaka bwa uganda ariko noneho ndabona wagira ngo uri kunsubiza ruguru oya turagenda dute no ku mipaka urayibona tunga ibibona imipaka bya biborune bagiye bashaka turi kukibona ndi kukibona ubwo yigiye ngo ugakuta gutya ubugiye ngo aha turi se nta musirikare cyangwa umupolisi ushobora kuza kutwitambika wacu w'u rwanda wacu nanamubonye nakubwira ngo ikisubirire
twisubiriyeyo akaza yabavogera ubutaka bw'ikindi gihugu tureba bw'ikindi gihugu nta n'isasu yaturikiza hano
muri aka gace siho hakunda kunyura za kanyanga
ubu kwabejaho wumva se seti habejaho ndeja kubyumwuka umutetsi w'inzoga he ruhagwa
we arabatekera mwe mukajya kuzana
bazizana nka ryari se ubundi biterwa n'uko wa- ufite abakuzeherezera n'izi isaha nk'ubu ushobora guhura n'imbona yikoreye ntitubona imipaka uko bagiye bayubaka ubu aha ni mu rwanda aha ni uganda ubu turagenda tubicaho ibi byose ni ibigenda bitandukanya igihugu n'ikindi aha ni uganda ubu aha ni mu rwanda ubu
ubwo uhagaze gutya uri mu rwanda eee uri mu rwanda
yego yego amakuru ni meza ndabona wuhashye uganda
ntabwo n'umunyabuzare n'umunyamukarange kaze kurunda akahunga seri ni mwene wacu ni umunyamukarange ni munyabizi akana gushaka kikayaga gahunga
kawungu uravuga ifu y'ubugari cyangwa igikoma okay urabona mwarabikamiritse wa
none se izi ni inzira zacu duca buri munsi ubu iyo ugera ngo wansanze nko mu rugo hirya hari akandi gatambika
ariko se ko numvise ngo bamwe bafashwe barakubitwa bagafungwa bava uganda kubera ko bafunze imipaka iyo bageze mu rwanda eee
Eh, hari n'igihe banagukubitaga wowe hari ubwo byari byakubaho Mm, twe dufite inzira tuzi nta nubwo bari bigeze bamfata none se hari igihe na- ndaranategeze uganda ubu niyo nari kuva muri ariya masaka nikiriya hano nkakomera
noneho ugeze uganda iyo ugeze uganda uba wumva ufite umutekano
uganda atari babazura twakubwiraga bamwe biba ngo wagiye udateje ibiki n'ibiki ahandi ni umutekano ubu ni uko uvuga wikoreye kanyanga umusirikare hano uyifite aragufata ariko wageze ubu ntabwo yagufata iyi ntambwe nayo itageze u- ntabwo yaza ngo avuga avuge yaguhangangiye ariko wirukansa ukagera hariya yagukurikira akurashe se akakurashira se mu kindi gihugu si ikosa eee okay mwebwe rero nicyo mubahimisha Eh, n'abahinzi bahita bahinguka bakagutabara urabona aho nari mfite amasaka eee hari igihe babafate babirukanganira kuri kiriya gitusi kimwe kinini uri kubona Ba- bagasubira muri ariya masaka yanjye iyo bagezemo ntabwo babakurikira ariko se ku ruhande rumwe bavuga ko kanyanga ni ikiyobyabwenge abantu bagira ngo niyo mazi mwinywera inaha nazo nzoga zacu tu ntabwo bibabangamiye kuba munywa ibiyobyabwenge kubinywa birababangamiye iyo ubinyweye nabi ariko iyo ubinyweye neza nta ki- nta kibazo bifite niyo zaba za misingi ziwazinyweye zikugwa nabi usaragurika urasara aho ugiye si uha- si wambwiye yuko uhazi se ahita bari wowe niwe urira imodoka mu modoka ntuvuge neza wikomeze nugera i kabarutse ndagurira amaso
ubwo biransaba kuvuga uruhe rurimi nyine niyo wavuga ikinyarwanda tundabwira amaso nta kibazo ahubwo ni- uri buze kuvunja amashiringi
N- eh, ndafata amafaranga mfite nyavunje mu mashiringi Eh, yuko uri bwishura amashiringi hariya hantu turi kureba nihe Ah, nyine ugiye kuririra hariya aha ni ku boda yo mu rwanda hariya ni i buganda none nduririra he ururirira kuri ariya mazu amwahera gutya yuko tugiye gufata kuri kariya kazu ducurike gutya dufata Eh, ko ari kure mbonye umupaka ngira ubwoba ah, ah, nta kibazo nakubwiye ko nta kibazo gihari
ese mwebwe mujya mumenya amakuru y'impamvu iyi mipaka yafunzwe bamwe baravuga ngo haba ari abanyarwanda museveni ngo yari yafungiye i kampala abandi uko mbese babivuga uko ishe ntawamenya amakuru none se ubu mwajyaga mujya kwiga uganda Mm, abana bacu biga Eh, ufite abana biga uganda ubwo ni bangahe usibye ko bakiga mu mashuri matoya ya hano i gatuna
ntabwo niba biga bariga purayimari bariga bagataha cyangwa biga banabayo
Bi- bariga bagataha kwa masengeri esi ubu se wajya kubasura
hari igihe njyayo nkabasura Eh, unyuze muri izi nzira n'ubundi none se wowe hari ikibazo ugize ntacyo wowe imihanda iragendwa nta kibazo ntacyo uhashye ikisa mpashya agahunga
karagurika neza sawa none si ubu buri munsi umuntu umuntu winjije nk'uko unyinjije
oya ntabwo wapfa kumubona ni rimwe na rimwe kandi nabwo bikunze kubaho ku munsi w'isoko nko ku wa gatatu no ku wa gatandatu Eh,
hari n'igihe bazaga bakarara bamwe mu rugo mu gitondo baka- bakurira imodoka yanjye bakarari wawe muziranye cyangwa ari ukuba bubiriyeho oya hari igihe duhurira aho mu gishanga wenda inzira zaba ziri mbi nkabafata nkabashyira mu rugo nk'abashitsi Eh, Eh, yuko nge ndongora ugwinye mukarange mm.
hafi y'ibyumba iyo mbonye umushitsi ndavuga ni n'uwa mukarange Ehe.
Eh, baba batabizi noneho nkajya no kwa mwanzura kwa mudugudu n'iki Mm.
Eh, bugacya akamwambutsa akaguha amafaranga mm, tugenza urugendo rurerure Mm.
ndabona na telefone yanjye yabuze rero gaturuhukeho ndabona numvaga ntagangaye ariko aho tugiye kugera ni ahamanuka duhita dufatayo
ndabona muri izi nzira ngenda mbona dusashe bazanamo inzoga za uganda za cifu na za zebra Okay.
babicisha hano byose mbe mumenyereye imisozi ngewe urabona ukuntu mbaye ubu se ikizamuka warusha wahazamuka henshi abara kugerageza ariko nitwe no mu kuzamuka kandi bumwe twanasinze ahubwo sasa Eh, mwasinze Mm, ukahazamuka Mm. ese uyu ujya kuzana kanyanga nawe inkiko sereka Mm.
nyizana mu nda
ariko abarembetsi urabazi bazikorera okay n'ubu dushobora guhura n'uzifite Eh.
ariko bakunze kugenda ijoro cyane Uganda niyo haba heza hate rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika turarebera hamwe ingaruka ku banyarwanda nyuma yo kubakumira kujya muri uganda eh bagira ubusa niwe mukiri kumwe kuri mikoro ubwo twari twicaye turuhuka niko abantu bagumye kudutambukaho bava guhahira uganda muraho mzee muraho amakuru neza muraho mukecuru yego
Ko- mzee nanjye ubwo natemberaga ndi umunyamakuru ariko nabonye ahantu mwajya- mwajyaga mukoresha mu kugenderana n'abanyayuganda nabonye birasa n'ibyahagaze namwe muvuye uganda njyewe navuye mu bahinzi niko ni- ni- ninga uganda ariko mfite imirima mfite n'abahinzi niba naragiye kureba
none se ubu ufite ibyangombwa bivuga ngo uri umugande aho ngaho bigenda bite nko kwambuka bigenda bite dutuye n'abo bagande sinajyaho ngo njyanye ibyangombwa keretse ngiye nk'igatuna guteza Ubu aha ngaha ni ni utuyira bavuga ngo ni utwapanya cyangwa se i- utuyira Eh, tw'ibusamo turabizi uho nta kibazo ugiramo mu kugenda ubona mu kugenda kuko nujye hano hano turashingiranye ubwo ndazaho namara mbese nko guhingura abakozi mwaza nkahura n'abayobozi bacu nkababwira ni- ndimo kuva mu bugande mfiteyo nuza imirima ubwo rero naba ndi- njya nk'uko isi yose igatona ubu ngubu byo guteza byarahagaze ubwo rero ubu ngubu rero ndaza hano reba nk'aha aho barimo guhinga aha ngaha harimo n'abanyarwanda n'abagade mukomeje kugenderana rero mwebwe ko hano ubu.
rwose turagenderana ku ruhande rw'u rwanda bagufashe bigenda ntabwo ni amakosa ubu ushobora kujya muri uganda ugahahayo ukaza Niko iyo wahashyeyo iyo bagufashe kuko uri wa- wanyuranye n'amategeko barabijyana ubu wanashingiye uganda se Mm, njyewe se rwose uyu ni- uyu niwe n'umwisha wanjye hariyo ni- hariyo abakobwa banjye bane mbese sinavuga se se muri uganda gusa kuko hariho hariho n'abana afite aba- uri muri kameruni n'uri muri amerika u rwanda n'ubugande tubona bari abayobozi bacu ubwo nibo ba- nibo babyeyi bacu ibyo babangamiye ntabwo tubizi uretse twebwe ni uko twakubahiriza iki amategeko y'iki ya leta na kimwe na gavumenti ni ukuvuga ngo nta kindi mushobora kurenza kuri ayo mategeko
none se twe ko atari twe twitegeka abadutegeka nibo bagira iki babitubwira ubu uzasarurayo
ubona se na si barimo guhinga reba hano ahangaha mfite mfite iyi mirima ko- kuko bamaruna nibo bamaye iyi mirima kuko iyi mirima yacu y'u rwanda ntabwo ihagije ubwo rero umuntu yakwatiye ngo ugenda uhinge njyewe icyo gukora ndajya mu buyobozi ni- ndimo guhinga hariya ntabwo njya kwiforoda bambwira ntusubireyo nkabyemera ubundi ibi ngibi turimo ari kagame na museveni nibo babizi ubwabo ari babiri tubona twebwe ahubwo icyo tutazi twaba wenda izira akarengane niko navuga kandi njyewe no mu nama njya mbivuga kuko twebwe ntabwo tubizi
dukomeze sawa sawa
hose
wa leta
akahunga uhashye kawunga eee uhashye kawunga eee humura ariko ntugire ikibazo eee nitwa erike ndi umunyamakuru urabona imibanire y'u rwanda na uganda iragoye ubu wowe uba wagiye ute kugira ngo ubashe guhaha muri uganda tunyuriza panya ziremewe se wapi ubu kugufata ni mpaka kugufunga mu rukomo mu kigo cy'indererezi none se ubu aho kugufata ngo bagufunge wemeye urwaje bimeze bite uku ni ukwiheba sawa abo ni benshi muraho Yego.
umeze neza Nta kibazo.
Mm.
Naribi.
murakomeye Naribi.
ndabona mwagendeye rimwe mwampaye nk'iminota ibiri ngere nitwa erike nkorera radiyo ijwi rya amerika urumva ndi kuganira n'abaturage kuri iyi mibano itifashe neza hagati y'u rwanda na uganda mwe ndabona muvuye uganda uko bimeze n'ubundi hano ku mupaka iyo twinjiye mu bugande nta munyarwanda uhura n'ikibazo muri iyi minsi afashwe n'umugande ahubwo ahura n'umu- n'ikibazo afashwe n'umunyarwanda yamutse mu daso abasubizeho aga- agafunga kuko nta mu- nta munyarwanda nta mugande urafunga umunyarwanda bibabangamiye iki aho bitubangamiye turavunika ubuhahirane bwarapfuye kwikorera ugafata ikintu ukaza wikoreye wamenetse wagasubiye wikoreye neza bakabifata nabyo wajyanye bakabifata Ah, muri mwe hari uwo bari bafungamo kuko twagiye twumva amakuru bavuga ngo barabafunga bafunze benshi muri kumwe ntabwo utuma bo barafunga ariko bafunzemo benshi muba mwabyutse sangahe kugira ngo mubashe kugerayo
kubyuka tuza saa kumi n'imwe za mu gitondo tuza saa kumi n'imwe tukagaruka nk'izi saha ariko nyine urumva imihahiranire ni ikibazo nyine bitewe n'umuhanda nanone tunyuramo bibaye ngombwa ko mutanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi mwavuga ngo iki twasaba ko baduha ubufasha tugakomeza tugahahirana imipa- umupaka ku mupaka wowe wahashye iki yewe ni agahunga wowe wahashye iki nanjye ni agahunga wowe wahashye iki bose ni ubunyobwa kuki mugenda muhaha gahunga cyane kuruta agahunga impamvu tukajya muganda mu rwanda karahenze kandi iyo ufite umuryango mugari ufite nk'abana batanu ukagura agafuka agahunga k'ibiro makumyabiri na bitanu ukajya nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri rero kuva iyo ukaguze iwacu ukawujya ngo ni cumi na bitanu kandi nahari bavuga ngo ni ibihumbi icyenda cyangwa birindwi uzi nawe ukakikorera ni ukubera iki mwahisemo kurondana gutya impamvu twakoze mu gihirire inaha mu bugande ibisambo ni abaturage urumva kuko abaturage bazi neza ko umunyarwanda umuntu iyo avuze ikinyarwanda ni umuntu utagira ubwenge yahacya bakavuga ngo uriya n'ubundi ntabwo ari bujye kurega nta rundi rurimi avuga none se ubu mwe ntabwo wabafashe turi mu bugande hano turi mu- hano turi mu bugande nitumara ku- ku- kugera hariya mbere tugiye gutambikira hano tugere mu- mu- tugere igitovu tube tugiye ndabashimye rero Eh, sawa niwuhuje amahanga niwubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe ku mubano mu bantu ku mubano mu bantu nyuma yo kuganira n'aba banyarwanda uyu uvuga ko akunze kwambutsa abajya uganda banyuze inzi busamu yakomeje kuntembereza ku mbibe z'ibihugu byombi ubu hano ni ubugande urabona nuza yaciyemo ejo bundi imodoka imodoka ubwo ikoma hariya niho ubugande bwayikomye Eh, ubwo iyo uvuyeho u rwanda nibwo rutarakoresha umuhanda iwawo ngo iko- ngo bihure
aha tugiye ni he turacyari mu bugande eee
wabateza bajyamo i bugande ubu bari iriya ruguru eee
ariko bumwe ni abakuru b'imidugudu baba barimo bumwe na ba gitifu
ubundi wasangaga uno muhanda wuzuye ku munsi w'isoko ni ku munsi w'isoko ukagira ngo muno harimo isoko eee
arega ni ukuvuga uvuze muri rusange yaba amaduka ya hano nitwe twayahahiragamo gusa amaduka ya hano mu- muri uganda ubu iyo ugiye ugiye hariya hirya kuri polisi wa- wagira ngo ni icyatsi usanga abapolisi n'amaduka benshi barayafunze dore igihe tugendeye muri aka kayira nta muntu tubona
nugera ruguru iriya urabona ya nzu nakweretse iri hariya haruguru ya duwani wowe uranyura he njye ngiye kongera nzamuke hano mfate amasaka yayindi eee iyi nzira nta kibazo nza kuyigiramo ikibazo uri buhure nacyo Mm.
ba bayobozi nakubwiraga nibo bari bugufate bakubaza iyo waturukaga gusa ahandi nta kindi nyine urababwira ibyo wari urimo Eh, nta kibazo wikomereze ntacyo bagutwara yuko Eh.
ni umukuru w'umudugudu uri bugufate Eh, akayira ni kamwe Eh, akayira nako uri buzamuke mpaka Eh.
maze gutandukana n'uyu wantemberezaga ku mipaka y'ibihugu byombi twasezeranyeho maze nkomereza mu rwanda aha haragenda hagaragara abashinzwe umutekano bafatanya n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu gukumira abanyarwanda bajya uganda no kwambura bamwe ibyo baba bavanyeyo
ni sawa amakuru ni meza uvuye he Eh?
uvuye he ndi gutembera
yewe uri gutembera uturutse henye uturutse he? Mm, yego
mu bice bitandukanye by'amahoro
wamanutse kuri borone eh
umeze neza se
segitifu niwe wagushakisha kuko iyo tubonye umuntu tutazi biba ngombwa ko tunamubaza ariko umbwira ngo turutse iriya nahise ntekereza ko waturutse kuri borone wenda egizegitifu ari he nguriya hano ni uw'umurenge n'uw'akagari n'uw'akagari eee aha ni mu buhe murenge wa kaniga umurenge wa kane akahe kagari nyagwamba nyarwambo okay wowe uri nyiragutabara
inkeragutabara ndi n'umutekano w'akagari mukunda ngo yanarambura barune ngo yanarambura barune
nose ubu hano wahingutse ko waturutse mu bugande ko hariya gutyo ati urabona uriya munara niwo manutse nose ntiwayoba oya sinayoza kandi ngomba gutahira hariya Eh, ariko hariho aho wamanukiye ni mu bugande eee
ubundi inzira ni iyi ahangaha hari umuriro aha hari umuriro Ni- ni kuva kumanuka eee ese si umunyarwanda muri gukomera
nta banyarwanda bajya i bugande none se kwa ya- niwe yagiye yakaba agarutse ku cy'umuvugo oya ari kujya i bugande ugira se ngo uvayo turamukumira ngo asubireyo arashaka kujya i bugande kandi ntabwo tubishaka
ubu se ngo mu- ngo geraho ngo muvugane ubu se muharinda kuva yari kugeza ryari turaramo ubungubu ibintu byarakomeye iyo umuntu batamuzi ntabwo yapfa kugenda tutamenya amakuru
ubu mu- tuvuge ngiye mwakekaga ko ndi muntu ki cya mbere nanjye nkoresha iby'ubwenge bwanjye ukozwe nk'umunyamakuru cyangwa umutasi rero ntabwo twaturuka umunyamakuru cyangwa umutasi
rero ushobora kuba ushaka kugambanira cyangwa se ushaka kuza ngo urebe inaha barakora reka mbe ncumbikiye aha ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye ku mibano y'u rwanda na uganda nshimiye abakigizemo uruhare bose uruziguye n'urutaziguye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na ehe bagira ubusa naho ubutaha
turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose